iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa gatatu itariki mirongo ine na zitatu y'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na federike nkundikije abamurashe ntibaramenyekana kuko abo bari kumwe umuntu agiye kwitaba telefone bagasigara bicaye hama bumva amasasu nta wamuherekeje kugira ngo abone abamurashe abari kumwe uyu ni icegera c'umuvugizi w'ipolisi c'u Burundi Moise Nkurunziza avuga ko yicwa ejo ku munsi wa kabiri rya Major Muhimpundu Didier inkuru co kimwe n'ayandi makuru yerekeye Burundi arimwo urubanza rw'abantu icenda bagirijwe kuba bari mu mirwi yitwaje ibigwanisho hamwe n'inkuru yerekeye igiciro c'ikawa cagabanutse turazigaruka ko mu kanya kari imbere umusirikare w'ipete rya major didier muhimpundu yahora ari cigira c'umuyobozi atwara igisata c'amagara y'abantu mu biro vy'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare yaragandaguwe ejo ku munsi wa kabiri igihe ca saa moya n'inusu yo mw'ijoro ku murwa mukuru w'uburundi bujumbura hanyuma umupolisi aranyuruzwa n'abantu bitwaje ibigwanisho bambaye impuzu za gisirikare ubwo bwicanyi bubaye inyuma yaho kuri uyu wa kabiri ku muhingamo umusirikare w'ipete rya lieutenant colonel darius ikurakure arasiwe n'umuntu ataramenyekana mu biro by'ibiro bikuru vya gisirikare ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wili Kaneza
uwo musirikare yishwe nk'igihe c'isaha imwe n'igice z'ijoro inzego z'umutekano zemeza ko yitavye telefone acasohoka mu kirabo aho yariko yivunira akanyota na bagenzi be hanyuma arasirirwa kw'ibarabara gushika ubu abishiyo ntwazangabo ntibaramenyekana nk'uko vyemezwa n'icegera c'umuvugizi w'igipolisi Moise Nkurunziza abamurashe ntibaramenyekana kuko abo bari kumwe umuntu agiye kwitaba telefone bagasigara bicaye hama bumva amasasu nta wamuherekeje kugira ngo abone abamurashe abari amatohoza yatanguye kugira rero uh, bame- hamenyekana abantu baje bagakora iryo bara eh, mbere baheze bakurikiranwe n'ubutungane bahanwa nk'isaha imwe imbere y'uko majoro mu impundu yicwa hari humvikanye amasasu mu buraruko bwa bujumbura karitiye ya carama zone kinama muri komine ntahangwa abantu baba mu micungararo bemeje ko hari umupolisi yaguye muri iyo igipolisi kirabeshuza ayo makuru kikavuga ko inyuma y'ayo masasu hari umupolisi w'igisongerezi yanyurujwe ariko ataho kwemeza ko yishwe mu gihe atakiziga ciwe kiraboneka yari asanzwe ari kumuhana iwe akaba yaranyurujwe n'imodokari ifise imparati ya gisivile dubure kabine ikaba yarimwo abantu bambaye umwambaro wa gisirikare ugushika ubu rero o, nta makuru y'ico cisongereza aramenyekana kandi murumva ko bamunyuruje ivyuko abantu bariko baravuga ko baba baramwishe kuko nta kiziga ciwe kiraboneka nibaza ko o, yoba ari amakuru adatohojwe neza ko bavuga ko baba baramwishe mu gihe ikiziga ciwe kitaraboneka ntawe kwemeza ko yapfuye turibaza ko inzego z'umutekano ziriko zirakora naco cifuzo kugira bamutora akiri muzima ariko amatohoza ariko araba kugira ngo hashobore kumenyekana abantu baba barakoze iryo bara bakamunyuruza uwo mupolisi bivugwa ko yari asanzwe acungerera ubuzima umushingamateka abaho mu carama ariko mu gipolisi bamenyesha ko ayo makuru atari ayo kwizerwa twebwe amakuru dufise eh, mu bushiranganje ni uko ico gisongezo c'intwazangabo yarasanzwe atwarwa mu ikambi bita groupement mobile d'intervention rapide ivy'uko yoba yari mu bacunze uwo mutegetsi ntavyo turamenya kiretse umupolisi yiciwe muri komine mugamba intara ya bururi mu ndwi iheze mu bumanuko bw'uburundi nta bitero vyari bimaze iminsi vyibonekeza ku bajejwe umutekano canke ibirindiro vyabo mu kiringo c'amezi umunani abasirikare bakuru bakuru ofisiye superieur batanu baramaze kwicirwa ku mugwa mukuru bujumbura mu bitero vy'abantu bitwaje ibirwanisho mu itangazo yasohoye kuri uyu wa kabiri inyuma y'urupfu rwa lieutenant colonel darius kurakure yiciwe mu bigo vy'ibiro bikuru vya gisirikare umukuru w'ingabo general prime niyo ngabo yasavye abasirikare kuguma bafatanye mu nda no kwirinda abashaka kubacanishamwo mu ntumbero yo gusambura igisirikare c'u burundi eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika
abantu icenda bafashwe mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka uheze bagirizwa kuja mu mirwi y'abagwanyi bari barengutse imbere ya sentare nkuru y'igihugu ya muyinga ariko ntibaburanishijwe sentare nkuru y'igihugu ya muyinga yafashe ingingo yo kunguruza urwo rubanza kubera ko yasanze benshi mu baburanyi co kimwe n'umushikizamanza bashengeje yashengeje kuri iyo caha yabashengeje kuri ico caha bakeneye ibyabona ni inkuru ya mugenzi wacu jean bosco ndarurinze
abo bantu icenda bafunzwe bamwe n'abagabo abandi n'abasore bava mu ntara za muyinga ngozi na kirundo ariko benshi basanzwe baba i muyinga na cane cane ahitwa imurama muri komine muyinga n'i gasogwe muri komine ya gasogwe nyene mu ntara ya muyinga bose bahagaritswe ku igenekerezo rya cumi na rimwe z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka uheze bari mu modoka yo mu bwoko bwa iyasi bari bipakijemo bahagaritswe bageze ahitwa ibwasare muri komine ya gasogwe n'uburongoye iperereza mu ntara ya muyinga ari kumwe n'uburongoye igipolisi muri komine ya gashoho mu ntara ya muyinga nyene bikekwa kuja mu migwi y'abagwanyi ni kuri ico caha nyene bari barengutseko kuburanishwa mu ntahe y'icese kuri uwa gatatu igenekerezo rya mirongo ibiri na gatatu ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu yamara urubanza ntigwateye imbere ngo ruburanishwe ido n'ido uwarahagarariye intahe amaze kubaza ababuranyi agasanga benshi muri bo harimwo n'umushikirizamanza yabashengeje bakeneye ivyabona sentare yaciye ifata ingingo yo kubatuma ivyabona bakazobizana ku igenekerezo rya gatandatu z'ukwezi kwa kane uyu mwaka ari naryo sango urubanza rwaciye rwungururizwako abo bantu baburanye inyuma y'amezi atandatu bafashwe nk'uko amakuru twahawe na bamwe mu bajyango babo bari baje kumviriza urubanza inyuma yo gufatwa bakumvirizwa n'inyamiramabi imuyinga ikarungika dosiye ku mushikirizamanza nawe akabashengeza muri sentare sentare nkuru ya muyinga yari yafashe ingingo yo kubareka bakabandanya baburana bidegemvya parike ya muyinga yabashengeje ikaba itavyemeye gushika n'ubu aho bari mu ibohero rikuru rya muyinga binjijwe ku igenekerezo rya mirongo ibiri na gatanu z'ukwezi kwa gatandatu ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bikaba vyitwa ko bafunzwe vy'agateganyo nk'uko abajyango babo bari bitavye urubanza babivuga kuva ico gihe nibwo bwa mbere bari barengutse mu nta y'icese bakaba barengutse atamushingwamanza bafise nubwo urubanza rutinjiye mu idonido bamwe mu baburanyi bamaze kumva amazina y'ivyabona vy'umushikirizamanza afise bari batanguye kuvyanka bavuga ko bafise ivyo basanzwe bapfa umushikirizamanza akaba yaciye avuga ko ataburenganzira bafise bwo kwanka ivyabona azanye ndetse ko atanubwo bafise bwo kumutorera ivyabona uwarahagarariye intahe nawe aca yongera ko yuko sentare ifise amategeko yisunga mu gihe hari uwanse ivyabona imuyinga Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika urakoze Jean Bosco igiciro c'ikawa i Burundi idatonoye yagurwa mu mwaka uheze w'ibihumbi 2015 hagati y'amafaranga amajana 4 na 30 n'amajana 5 na 40 ku kiro izogurwa hagati y'amafaranga amajana 4 n'amajana 4 na 40 ku kiro muri uyu mwaka w'ibihumbi 2016 iyo n'ingingo yapfunditswe n'abegwa n'igiterwa c'ikawa mu Burundi inkuru twayiteguriye na mugenzi wacu Evariste Nzikobanyana abagabo batatu nibo batangaje kuri uno wa gatatu igiciro gishasha c'ikawa c'uno mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu abo niwarabahagarariye urunani rw'abarinyi b'ikawa mu burundi senake murima w'isangi uwarahagarariye amashirahamwe atonora ikawa kowasa hamwe n'uwarahagarariye ihuriro ry'abari mu gisata c'ikawa intercafe amafaranga ari hagati y'amajana ane n'amajana ane na mirongo ine nico giciro c'ikawa idatonoye muri no ndwi turimwo ico naco kizoza kirahindagurika uko indwi itashe mu gihe ku mwaka uheze wa bibiri na cumi na gatanu ico giciro catangazwa buri ndwi zibiri joseph ntirabampa arongoye urunani rw'amashirahamwe y'abarinyi b'ikawa mu burundi twamubajije kubona igiciro c'ikawa cagabanuwe uno mwaka umuntu agereranije n'ingene ikawa yagurwa mu mwaka uheze uwarongoye urunani senake murima w'isanga ati ibintu bitari bike vyarakorotse ibiciro ku isoko mpuzamakungu murumva ko bitazoroha gusigura ariko tuzogerageza dufatikanije nabo bose n'abajeje intwara tubereke ingene isoko mpuzamakungu yifashe kandi kiretse n'ivyo murazi neza yuko ibintu vyose ubu bishoka ku isoko mpuzamakungu vyose ubu vyarakorotse vyaba na vya bindi bita inzahabu vyaba n'ibitoro murazi ko ibitoro vyavuye ku madolari ijana ubu bigeze ku mirongo itatu n'umunani rimba atari mirongo ibiri n'umunani ibintu vyose bija ku isoko mpuzamakungu ubu vyarakorotse murumva rero ko bitoroshe ku kibazo c'uko igabanuka ry'igiciro c'ikawa idatonoye cafe cerise mu gifaransa rishobora gutuma ikawa ishorwa mu bihugu bibanyi nk'u rwanda ivyabaye mu myaka iheze abegwa n'ico kibazo c'ikawa mu burundi barahumuriza abarimyi joseph ntirabampa arongoye senake murima w'isangi ashikiriza ko ivyo biciro bavyiyumviriye bafatiye ku kuntu ikawa igurwa muri ivyo bihugu bibanyi batandukanye nararondeye koperative zo mu rwanda kugira ngo wumve enterekafire iradufasha kurondera muri nayebe mu rwanda kugira bumve ibiciro bariko baratanga E, mu rwanda baba bariko baratanga ijana na mirongo itanu n'abiri y'amanyarwanda mugabo udugije ku kivunjo nabo nyene bariko barababa amajana ane arenga Tu- twafatiye rero turavye yuko atawosiga amajana ane na mirongo ine ngo aje kuyatora mu rwanda kandi mu rwanda bari munsi yacu gato aberwa n'igitegwa c'ikawa mu burundi basohoye igiciro c'ikawa c'uno mwaka mu gihe hari abarimyi b'ikawa bo mu buraruko bw'igihugu bashoreye mu matonderero ya leta mu mwaka uheze batarahembwa abo nabo nabo mu ntara za kirundo muyinga ngozi na kayanza baheraniwe amafaranga agera ku muriyaridi umwe n'imiliyoni ibihumbi amajana indwi mu mafaranga y'amarundi ivyo bivugwa na yosefu ntirabampa arongoye urunani ruhurikiyemwo amashirahamwe y'abarimyi b'ikawa mu burundi icatumye abo barimyi b'ikawa batarahembwa gushika ubu n'ibiciro vyagiye birahindagurika kw'isoko mpuzamakungu rohankurikiye arongoye amashirahamwe y'amatonorero asigura ko vyatumwe n'uko ibiciro vyahindaguritse cane kw'isoko mpuzamakungu isoko mpuzamakungu twari tumenye tubona izira duga iduga iduga iduga buke buke canke gose isoko aho kuduga yaciye iguma imanuka iguma imanuka uwo mutama wo muri entere kafe nawe uko isoko ya- ya- yabimeze avuga igiciro ati serize ubu izi- izi- izi ndwi zibiri n'amajana ane n'itanu n'amajana atanu n'atanu na cumi hanyuma abafise amatonorero bazanye ikawa y'abarimyi iri ngaho baza ku- kutanga amahera yavuze mugabo ikawa niho ariko baridandaza iri mu ma- mu mayizini niho rero isoko yaguma imanuka imanuka imanuka abantu batangura guta umutwe Ico kibazo rero cararengeye abegwa n'ico gisata c'ikawa nk'uko babivuga basigura ko bamaze kugishira mu minwe ya leta kugira igitorera umuti ku kibazo c'uko ikawa y'u Burundi izohava ibura isoko muri leta zunze ubumwe za Amerika biturutse ko ico gihugu cakuye u Burundi ku rutonde rw'ibihugu bifitaniye amasezerano yo guhanahana ibidandazwa agowa Joseph Ntirabampa aratanga ihumure uwarongoye Senake murima w'isangi atangaza ko urudandazwa rw'ikawa rudakorwa ko n'iyo ngingo i Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri muratangira kucyumva muri uku kwezi kwa gatatu buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'i saa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu Mashuri.
ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
amakuru makimina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango sinkakaza niko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza eee erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu burundi reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza nturere kazoza
Jerome Niyonzima ndabaramukije nongera ndabaha ikaze muri kino gice ca kabiri c'urukurikirane rw'ibiganiro twahariye uruhara rw'imigambwe itavuga rumwe na leta mu bijanye no gutsimbataza amahoro n'umutekano abatumire ni babandi nyene babiri Honorable Augustin Nzojibwami arongoye umugambwe sangwe Pader hamwe na Tatien Sibomana ari mu mugambwe Iprona ishami rihurikiye mu mizero y'abarundi
mugitegurirwa na studio ijambo
mushinga ntaye Sibomana uno munsi ubwira gukebura ubutegetsi wo bukebura mu bintu bikuru bikuru ibi no no kwiri no vuga ngacuka mugabo reka Bikuru tuvuge bikuru.
ibikuru bikuru uko sinoja mu migambi y'ubutunzi mu migambi y'imibano n'ibindi ivyo o umuntu at- a- atasinzira atarara ntibuca nta mwanya afise wo kwiyumvira ivyo icya mbere rero nosaba ni uko abarundi bararusha ubu bwicanyi buhagarare bukwi na bukwi ubu bwicanyi buhagarare ico ndagisimitse ko kuko aha a uravye ugwaruka n'abandi bantu bariko barapfa muri ibi hamwe uhengera umwana avuye kwisumamwo avuye gukamera abantu bari kuri mariage agasaba imbabazi abantu bambaye impuzu z'u- z'igipolisi niba bari abapolisi niba bari abandi bakamurasa amenyo amaso mu yandi gutya ivyo bintu bidahagaze uvuga Ayo uti ubwicanyi migambi.
buhagarare none buhagarikwe nande Eh, nico nagira ngo uwugira nico atamenyekanye nagira ngo barire hariho ubutegetsi tubwemera tutabwemera buzobazwa ibi biriko biraba kuko hariho leta iye ibaregara itabaregara niko bimeze hariho inzego zi- zitwa ko zijejwe umutekano ziriho ibi ziriko zirakora bizobazwabo nibo mbere nokebura gusumba nabo mu mugambi wo buri ku butegetsi kuko ibi bi- inzori rwame yavuze ati gutohoza ibyo ndabishyigikiye cyane bazotohoza baraba abantu umukomanda azoba yari muri iyo sekiteri azobibazwa aba batanguye kuza barafatirwa ibihano wibaza ko biva hehe ni ayo maraporo ibi rero ntibizohagarara nicyo gituma abo bantu savye nshimitse amaraso y'abana b'igihugu ariko araseseka byarenze haniro icya kabiri ni uko ibi byose birafise aho byavuye ubutegetsi bwemere bwicarane n'abandi banyapolitike n'abandi barundi kugira ngo iriho nyangwa ry'amategeko iriho nyangwa ry'amasezerano ye yarusha ariyo yasubiye gutuma abarundi bicwa mu nyamaswa ibyo tutari bwabone bicarane bavugane ingene igihugu cyosubira ku nzira y'amategeko cyosubira kubahiriza amasezerano yarusha cyosubira ku nzira ya demokarasi ivyo bitabaye Ibiganiro.
ibiganiro nivyo bintu vyihutirwa agateka kazina muntu bica bijana urumva umaze kwica umuntu ugaca umutwe ukabagwa ugakuramo umutima ugaca ibihimba vyirondoka ntawe akivuga agateka kazina muntu ivyo rero nivyo vyihutirwa ibindi vy'imigambi ama- amatungo ya leta yibwa n'ibindi tuzoronka umwanya wo kubivuga mugabo abantu baryama bagasinzira wewe uzi ko u- utarara cyangwa usohotse mugabo udataha ejo uzorondera uwawe ukaza mu ma- mu bamutoye mu vyimba mu ru- mu ruvubu ya, ya karuzi ba- bari bamufatiye aho iwabo w'abantu wewe wumva woja mu migambi y'ama- y'iterambere ry'igihugu bigenze gute?
ariko ari ikintu honorable nzogibwami yavuze ati "Ibi- vyitohoza ntibibitohoza rimara igihe kirekire Ega nico nakubwiye.
nawe mukavuga ko mubihurira ko ko hobitohoza kugira uwo bikoze amenyekane Cane gose.
mu gihe ubikoze ataramenyekana hokogwa iki byohagarara amatohoza nayo nyine arashoboka mugabo bidahagaze nta matohoza ashoboka kuko abari kubigira nibo ba- abari guha- gutohoza bamwe nibo bagirizwa ibyo amatohoza mva makungu dusaba leta iki idadaza ngo nta nzira kurasha mu burundi cyo gituma nkubwira nti leta itemeye kubona ko biteye isoni ko abantu bicwa mu nyamaswa nk'uko bamaze iminsi bapfa biracagoye nico gituma aba bavuga ngo abantu baratinda bagafata ibigwanisho reka reka ibi vyi- ibi vyose vyo kudadaza nivyo bizotuma abarundi dusubira mu ntambara uko uravye abantu bariko barapfa n'ingene bapfa hariho inzego zu- zijejwe umutekano abantu bazokwita twe nico gituma mu mugambwe dusemerera tuti nyabona nyabona tuje hamwe tuvugane ibi bintu abarundi bareke kubandanya bicwa mu nyamaswa nk'uko bapfa muri honorable nzogibwami ninde azohagarika ubu bwicanyi buriko buraba
ubwa mbere nagira ngo aruke kuri bimwe byabereye arusha bakaganira hanyuma bamwe bakaguma bagwana mbwa bikaruhira guhera hajya rero arusha n'ubu ntibisa na gatoya igihe twaje yarusha hariho intwaro yatowe n'abanyagihugu habaye abantu baragumuka barafata ubutegetsi barica abatowe batubabwarira ko twanegosiya rero kugira ngo basubize ubutegetsi abanyagihugu ubu naho hariho intwaro atowe n'abanyagihugu hariho abantu bagomba kuyisenyura babanje ku- kunyika abatowe kugira ngo abo batatowe abo ari bo batwara urumva rero ni ikintu bita komba afroranverse ntibisa n'abigabye arusha ni igihushane ni igihushane nicyo gituma nka- nk'abambere bazobazwa ibi bintu by'ubwicanyi arabahera mu gitondo gushaka ku mugoroba bavuga ibinyoma ku maradiyo mwamba bavuga yuko amasezerano ya arusha yoba yarahonyanzwe bavuga ko ibwirizwa shingiro ryoba ryarahonyanzwe bakabyandika bakabisigura bagaca bavuga bati agateka rero k'abo bana b'abajene nimugende mwugare amakaritiye mutere amagerenade abapolisi ariko hari mutere- uvuga ivyo
mbanze ne kubivuga barabyandika bakabisinya agateka kanyu ni uko ejo muzogenda isaha zinaka none sibyo bavuga iminsi yose gushika naho bajejwe ateka kazina muntu bavuga ati agateka kanyu ni bya bindi abo bana bakagira ngo bariko barakorera agateka kabo kandi ari kinyoma cambaye ubusa amasezerano y'arusha barazi neza bazogende bicare ba- bagire ikintu bita examen de conscience nta masezerano yarusha yigeze arengwa muri iki gihugu nta bwirizwa shingiro ryigeze rirengwa muri iki gihugu mugabo icabaye abantu barapfa barapfuye abo rero bapfuye bazira ubusa bapfuye bazira ubusa nta masezerano yarenzwe nta bwirizwa shingiro ryarenzwe ninde yohagarika ubu bwicanyi buriko burahitana abarundi no munsi icambere nuko bokwemera tukicarana mu biganiro mugabo bataza kubeja bakerekana ahantu amasezerano yose yarenzwe canke ibwirizwa nshingiro eh, ryarenzwe mwebwirizwa nshingiro ho baravuga bati habaye impari nk'izi ziriho ca mugenda mubaze sentare ibwe i- irabe ibwirizwa nshingiro ivyo biranditse ne sentare ntibayibajije ikishura iti nta bwirizwa nshingiro ryarenzwe ariko honorable kebura uno munsi ubwicanyi buriko buraba kugira buhagarare hakogwa iki gikogwe nande abarungika abo bantu kwita ariko muri- urazi gufata ibibondo atari abasirikare Ubu ni bo ukabita mu makambi wimvira ko bopfaye gute none ubu nibo bitaga mu basoda mu mu makambi bari forume ukabarungikayo ngo nimugende bopfayo gute nimuhagarike guhenda abantu nimuhagarike ikinyoma nimube onete kubibwira tasiyano Nese wandi kundarabe ugarega niwe Yundaraje.
mbwira atamenya ababwira Eka.
abo beza kunywana ku muvuga mugoroba ijambo ne- ritumbiritse I.
ntacubukwe ni muvuge ukuri Jewe- muti jewe hajya urazi twagomba ibyicaro twagomba kwankiriza demokarasi mugabo nta masezerano yarusha yarenzwe nta n'ibwirizwa shingiro ryarenzwe ibyo yabaye byarabaye hanyuma musabe ikigongwe hanyuma murabikuza kurya kibihagarara kurya umeze siko bose bameze rega
gerageza gerageza na gatuwe mu bi- mu bikorwa hakogwa iki gikogwe nande
navuze ubwa mbere bwemerwa butemerwa ubutegetsi biriko birakorwa burabibazwa ivyo n'amategeko y'iwacu na mvamakungu na mpuzamakungu niyo ntibeshapa niko bimeze abandi babubazwa nabipfutse iyo hageze gu- amatohoza amakere penal responsable umwe wese abazwa icyo yakoze ku giti ciwe ku giti ciwe nababwiye ubwo igipolisi cyangwa igisoda gikora hariho ubajejwe akarere kanaka hariho a- a- ababa bariko baropera muri iyo iyo komune Abakorera muri ako karere.
abakorera muri ako karere ibihabera utegerezwa gu- gutanga raporo none izo raporo ziratangwa zishikirizwa nde uko niko bitegeza kugenda niba ntidutande ko imyikomo canke tu- tugira dora filozofi kuri ico biretse ko uno munsi kubera ubutegetsi butabishaka bizobica kandi abo bariko barabikora uno munsi ntibarara ba- bimutse mu burundi icyo canke hirya y'ejo bizobagaruka ko bazovyishura kuko ibintu biriko birakorwa muri iki gihugu ntibizokwijana mu mategeko acanditswe uko ari ubu kandi n'ejo ntazohinduka bazoyahindura mu bindi bihugu bayahindura kugira barabe ko ubuzima bw'umuntu bwo ngo kubahirizwa gusumba ntibazosubira inyuma Turarangije.
nicyo gituma rero abo butegetsi buriho bubyumve bubyumvirize bubwe- buba bwemewe butemegwa buba bwisunze amasezerano yarusha cyangwa utayisunze ibikiho birakogwa bizobu- ba- buzobibazwa hanyuma abapolisi n'abandi bari muri ibi bikogwa bazobibazwa nabo nyine ku giti cyabo mu gusozera umwizero ngana iki ko ejo cyangwa hirya y'ejo akamo k'abatavuga rumwe na leta kazogira uruhara mu gutsimbataza amahoro mu Burundi Eh, akizero umwizero si munini cyane mugabo nk'uko jewe nam- nabivuze ni mu minsi iheze jende ntunzwe ni ukwizera kuko abarundi bose si abana babi ntibakeneye ko bene wabo ba- babagwa nk'i- nk'intungwa hanyuma amakungu nayo nyine adufasha ariko arabibona ibyo byose ni ibintu manizera mugabo ahandi naho nkago nkagaruka kuko yaba impanuro abategetsi bo ku isi abarundi ba- baha- bahurikiye mu migwi itandukanye yaba impanuro batanze zari zifise aho zishikira ntituba dushitse aha umwizero ngana iki honorable Augustin Zojibwami Eh.
yuko akamo k'abatavuga rumwe na leta gashobora kugira ico gahinduye mu bijanye n'amahoro n'umutekano imbere yo kuvuga umwizero nagira jewe mpumurize abatwara mpumurize inzego ndewe nibo bahumuriza nagira nibo bahumuriza mpumurize abari ku kivi agiye hejuru yasi abantu bagomba kubajya umutima ngo bazobibazwa ngo hazwe ngo bitube bitebuke ngo n'abanazi ngo niki iyo ni strategie de la tension perpetuelle ni ukuvuga bamwe umutima uhagaze ngo ngakora nkagira icyo mvuze bimwe yavuga si bomana tasi bihava bishikira aho ndabahumurije tuzogira komba kora kora avuga tuvuga ibinyoma tubisambuza ukuri kuko nta na hamwe ikibi ikinyoma cigeze Umwize- ikibiki umwizero ngana iki ko akamo k'abatavuga rumwe na leta kagiye kuzogira uruhara mu gutsimbataza amahoro mu Burundi
umwizero Mbese ata- uriho ari kuko mugabo.
abatavuga twe turavuga rumwe na leta mugabo tukavuga eh, tugomba batavuga rumwe.
ineza y'igihugu inzego zatora n'abanyagihugu n'abanya- hamwe n'abanyagihugu bose bazora bati bijya none urya muntu avuga nivyo sivyo tubishire mu ngiro canke tubishire mu ngiro Umwizero ni wose.
Do- umwizero uriho eh, ibintu bizotera imbere reka ndagukingurukire honorable augustin zoji bwami nibutsa ko urongoye umugambwe sangwe padere uvuga yuko uri mu migambwe ikebura leta ego murakoze no hanyuma muronse umwanya murazontumwe ndagushimiye nshimiye kandi tasiyo sibumana yari hano ku izina ry'umugambwe iprona ishami riri mu mizero y'abarundi wakoze kwitaba kino biganiro mwakoze ariko nagira ngo eburere zoje ibwami imyaka n'amashuri afise ntazaza aravuga ko ko atashika no mu wa gatandatu kuko boca ba- baca batwenga abadutwara bose ntibize padere yaravuze murakoze cyane ntaco murakoze cyane reka nshimire n'abari baduteze yompi mwahisemo gukurikira kino kiganiro muroranibwe mu banyu no mu byanyu jerome niyonzima nanjye ndakiremesheje ndabipfurije amahoro aho mubaye
cyari ikiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu burundi n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
mu kanya turasozera amakuru yacu kuri iyi saha ariko imbere yaho reka tubibutse inshamake y'amakuru twabashikirije twabwiye ko umusirikare w'ipete rya majoro didier muhimpundu yahora aricegera c'umuyobozi atwara igisata c'amagara y'abantu mu biro vy'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare yagandaguwe ejo ku munsi wa kabiri igihe c'isaha imo- saa moya n'inusu yo mw'ijoro ku murwa mukuru bujumbura hanyuma twavuze kandi ko hari umupolisi yanyurujwe n'abantu bitwaje ibigwanisho gushika ubu bari bambaye impuzu za gisirikare bataratogwa ubwo bwicanyi rero bubaye nyuma yaho eh, ku munsi wa kabiri nyene eh, ku muhingamo umusirikare w'ipete rya lieutenant colonel Darius Ikurakure yarashwe n'umuntu ataramenyekana eh, mu bigo vy'ibiro bikuru vya gisirikare iyi ni inkuru twabwiye nuko hari abantu eh, icenda bafashwe mu kwezi kwa gatandatu ku mwaka uheze bagirizwa kuja mu mirwi y'abagwanyi bari barengukishijwe imbere ya sentare eh, uyu munsi kwa kabiri eh, sentare nkuru y'igihugu ca i- i- nkuru y'igihugu ya Muyinga ariko ntibashoboye kuburanishwa kuko sentare yasanzwe haba ababurana haba ah, i- abashikiriza amanza bose bakeneye ivyabona Ah, inshuti mwese mukunda iradiyo y'ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye uyu munsi bigaruka ingaha tuboneho kandi akanya ko gushimira injeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na elvina yadufashije kwegeranya ibiganiro twateguriye eh, ibiganiro byo muri aka kanya bigaruke ngaha tubifurije kandi umugoroba mwiza mwese